radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri kumwe na tomasi kamirindi nongeye kubasuhuza mwiriwe mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi turavugira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri muri uyu mwanya tugiye kubagezaho amakuru yo mu burundi harimo abagande abandi bari aho ngaho n'abanyakoreya kubera twebwe igisirikare cyacu kigishwa n'abanyakoreya abigishwa harimo abarundi n'abanyarwanda uyu ni umusore uvuga ko ari umusirikare w'umunyarwanda watawe muri yombi mu burundi mu bikorwa byo guhungabanya umutekano nk'uko polisi yamwerekanye ibivuga uyu munsi rero igipolisi cy'uburundi cyerekanye umusore kivuga ko ari umusirikare w'u rwanda watawe muri yombi ari mu bikorwa byo guhungabanya umutekano mu burundi eroge wirika neza yatwoherereje iyi nkuru igipolisi cemeza ko uwo munyarwanda yafatiwe ku musozi witwa rushenya muri komine giteranyi intara ya muyinga mu buraruko bw'uburundi ku wa mbere w'indwi turiko turarangiza umuvugizi w'igipolisi avuga ko uwo mugabo biboneka ko akiri muto afise ipete rya kaporal kandi akaba akorera mu ikambi ya gisirikare yahitwa gabiro mu rwanda nyene gufatwa ariyemerera ko ari umusirikare w'u rwanda koko mbere akongera ko ko yize n'akazi ko gukora nk'amaneko cyprien rucyahintare ariko yivugira ko ariwe yishikanye ku nzego z'umutekano z'uburundi atigeze afatwa bitewe n'ibikorwa bibi mbona leta yacu irimo iragenda ikorera iho umusada bari abantu bashaka gutera igihugu cy'uburundi njye nabitekerejeho ndangije ndaza ndizana ndangije nza kubivuga njye narizanye n'umutima wanjye mwiza uwo mutima mwiza rucyahintare avuga ntawuriza ko n'umuvugizi w'igipolisi pierre nkurikiye aratubwira n'icyari kimuzanye uyu muntu rero ntiyigeze yishikana namba yarafashwe mwumvise ko ari n'umuntu azi ubwenge bwinshi cyane aza arahindura ibintu nk'umure kubera ngo irabonye abamenyesha amakuru umuvugizi w'igipolisi amenyesha kandi ko rucyaho intare yari amaze kuza mu burundi izindi nshuro zibiri zose irya mbere ngo hari mu kwezi kwa gatandatu umwaka uheze aho yari aje kwakira bamwe mu basirikare bari bashatse guhirika ubutegetsi kugira ngo abajane mu rwanda ico gihe ngo ntivyakunze kuko inzego z'umutekano zari zarikanuye ibi nyene kwagirizwa aravyemerera inshuro ya kabiri ngo yaje gufasha nk'inderetsi abatera amagrenade mu gisagara ca bujumbura n'abagira ibitero ku miduga y'abategetsi aho ngo hari mu kwezi kwa cumi na rimwe iki ca kabiri ntibagihuriza ko ahubwo cyprien rucyahintare yiyemerera ko yigeze kuja guharura ibirindiro vy'abasirikare b'u Burundi biri mu duce dutandukanye ku mupaka intara ya Kirundi hana n'igihugu c'u Rwanda uwo mugabo yemeza ko yavukiye kabare mu gihugu c'u Buganda akinjira mu gisirikare c'u Rwanda mu mwaka wa 2011 vyamugoye rwose kubwira abamenyesha makuru abamutwara mu ikambi ya Gabiro ahavuga ko akorera cyprien rucyahintare yemeza kandi ko ikambi yarimo ya Gabiro atari yo yonyene ikorerwamwo imyimenyerezo ya gisirikare kandi ko abayigira atari abarundi bonyene harimo abagande abandi bari aho ngaho n'abanyakoreya kubera twebwe igisirikare cyacu kigishwa n'abanyakoreya gusa ko abanyakoreya bo bigisha igisirikare bazi ko ari igisirikare cy'u rwanda abigishwa harimo abarundi n'abanyarwanda igipolisi cy'u burundi kivuga ko gihejeje amatohoza kizoca gishikiriza uwo musirikare ubutungane hanyuma bumenye ingingo bufata umuvugizi w'igipolisi yemeza ko hari abandi banyarwanda benshi bamaze gufatirwa mu burundi bafise intumbero yo gutembagaza ubutegetsi ariko nta gitigiri yatanze haheze igihe leta y'u Burundi yagiriza u Rwanda ko ruhaye indara abashaka gutembagaza ubutegetsi nuko yafashije kugira ngo abayigwanya batore urwaruka mu makambi y'impunzi z'abarundi rujanwa kugira imyimenyerezo ya gisirikare ku butaka bw'u Rwanda nyene ishirahamwe ryitaho impunzi ryo muri Amerika Refugee International ryarashimangiye ibi birego u Rwanda rwo rwagiriza leta y'u Burundi kwicumbikiye interahamwe n'aba FDLR bakozeho nyabwoko muri ico gihugu mu misi iheze ubutegetsi bw'u Rwanda bwamiriye kure ivyo bwagirizwa n'u Burundi buca busaba ONU gukura impunzi z'abarundi mu Rwanda kugira ngo impari zihari zihere abonana na Ban Ki-moon mu kwezi guheze president Nkurunziza yasavye umunyamabanga mukuru wa ONU gufasha kugira ngo ico yise umubano mubi w'u Rwanda uhagarare Eroge Burikaneza Bujumbura ijwi rya Amerika naho abapolisi n'abasirikari b'u Burundi bari mu bikorwa byo guhiga abantu bafite intwaro muri komini ya Mugamba mu ntara ya Bururi abanyagihugu ariko bavuga yuko muri ibyo muri ibyo bikorwa inzego z'umutekano zibahohotera Fidelite yishatse araduha ibindi bisobanuro kuva mu mpera z'umwaka uheze ibihumbi bibiri na cumi na gatanu gushika no mango komine mugamba iri mu makomine ari hagati mu gihugu c'u Burundi akunda kurangwa n'umutekano muke haba ku masasu akunda kumvikana muri ako gace abantu bicwa hamwe n'abibwa kuva ku munsi wa kane tariki icumi z'ukwezi kwa gatatu muri iyo komine igipolisi n'igisirikare bari mu gikorwa co guhiga abo bantu bitwaje ibigwanisho bivugwa ko aribo badurumbanya ako karere kuri uwo munsi wa kane mbere hariho n'abafashwe babiri bongera baja kwerekana inkoho zabo aho bari bazinyegeje yamara rero muri ico gikorwa abapolisi bariko barakora co guhiga abantu bitwaje ibigwanisho hariho abanyagihugu bamwe bamwe bavuga yuko bagwa mu mporo mu guhohoterwa babazwa abagwanyi kandi bavuga ko batabazi uyu mugabo w'imyaka mirongo itanu irenga amenyesha ko abapolisi bamuhohoteye bamuhora ubusa polisi bakikije urugo ok baraza barasaka ibigwanisho nta kintu na kimwe batoye baca bagomba gutwara umwana w'iwanje yiga mu mwaka w'icenda vrema jewe ntiwo mwana ageraje ku ishuri yari asanzwe afise ikibazo akora yi- yiga mu mwaka w'icenda baca bambwira ngo ngo ngwa hano baca barantwara murumuna wacu badushira ahantu baradukubita baranatuboha barankubise n'aha mu rubavu atonekera cane ku maboko hose ubwongo hose ankwita amabutini acaza umusirikare avuga ati abantu ntimusubire kubakubita ati kuko ntacyo mubagiriza ati kandi ntimusubire kubaboha babona kureka kutuboha uyu mutama asanzwe ari umudandaza mu byo adandaza harimo ifu avuga ko yahowe ko yobagaburira abo bagwanyi bavuga ngo nimvuga abagwanyi nanjye ntabazi abo bagwanyi nta n'umwe ndabona kandi ni- ntabonzi ngo nimvuga abagwanyi aho bari ngo kubera mbi nyagasasa ngo nabanda baha ngo ifu umva bakwagiza ko ushobora kuba bagwanya uba uri bubagaburire ngo ngo nabanda bahingira ngo nabanda bahazi nanjye ntabonzi niwe havuye uri kugwa bigenze gute Asha, na- ivyo sinabimenya vrema nagiye mbona bampamagara ngo ngo nusohoke hari uwundi mugabo afite imyaka iri hagati ya mirongo ibiri n'itanu na mirongo itatu nawe nyine avuga ko yahohotewe uyu mugabo akora mu rugo rwafatiwemwo umwe muri abantu babiri bitwaje ibigwanisho umubiri we cyane cyane ku mugongo huzuye umuraragu w'inkoni mbyutse ngiye kuti- kugira ngo nu- nkinjure mu irembo nugorora imyugariro igipolisi gikikuje urugo baca barambwira ati ntusubire inyuma umupolisi wa mbere acaba yasimvye turashikirana acakora ngaha mu mufuko twara telefone n'amahera amajana ane y'ibingorongoro turayanyaranira umupolisi mugenzi we acaza afise inkoni ngufiya niho yaca ampera mu mugongo akubita niho baca bati ubikinda ngaho abapolisi batatu nibo bankubita nubitse nde ndavuga nti mana wo mwijoro naho mvuye ibi bintu ntabwo ndabizi vuga abagwanyi ufise ngaho ndavuga nti inzu ngiyi nayisiganwa na bosi nimwinjire murabe ndabugururira hose abapolisi bahavuye bafata muri urwo rugo umwe muri abo bantu bitwaje ibigwanisho uyu mukozi avuga ko witwaje ibigwanisho yari amaze kuharara ijoro rimwe gusa kandi ko yamwakiriye azi ko ari umukozi nka we aje kumufasha ibikorwa byongeye na nyine gufatwa yarabisuye mu kuvuga ko uyu mukozi ataca abizi ko yamaye icabuje ko ahohoterwa we nyene aca arabivuga aravuga ati uyu muhungu naho mumwica azize ubusa kuko jewe twararanye iri joro nyene rimwe ntazi uwo ndiwe jewe n'ubundi sinigeze ndekugwa muri uwo mwanya komanda acavuga ati wewe taha ntashe mugenzi wacu avuga ati ntava ngaha mu nyuma niho komanda acavuga ati mpa telefone n'akarangamuntu y'uwo muhungu wewe ko ataco tugusanganye ataba ataco tugufatanye ati subira inyuma ati nivyaba ngombwa nzogutumako uyu mugabo yasinzikarijwe ubuzima ati byari kuba byiza ko igipolisi gihera ku matohoza haguhera kumusinzikariza ubuzima mbabazwa nuko nahohotewe kandi atakintu na kimwe bamfatanye kandi atakintu na kimwe basanze muri iyo nzu basambuye vyose urongoye igipolisi mu ntera bururi Laurence Ngiyumva tumurondeye yatubwiye ko ataburenganzira afite bwo gutanga amakuru kubera ko mu gipolisi hasanzwe hari inzego zibijejwe ariko yavuze ko mu cegeranyo afise ivyo vyahohotewe atabirimwo kandi ko bamwe vyoba ari vyo ababikoze bohanwa n'amategeko aho nyene muri iyo komine ya Mugamba kuri uyu wa gatanu abantu bane barafashwe n'igipolisi umwe muri bo n'umukuru w'umutumba mubira yitwa niyo nkuru morisi batazira singoye tubibutse ko kuri uwo mutumba mubira ariho hafatiwe abantu babiri bitwaje ibigwanisho ku munsi wa kane tariki icumi muri komine ya mugamba mu ntara ya bururi fidelite yishatse ijwi rya amerika
inshuti mwese mubandanye kutwumviriza iyi ni radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
kira kira kira kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya amerika
mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda no kuri mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda naho mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali
turabaramukije rwarukana mwebwe mwese bakunzi b'ibiganiro by'ijwi rya amerika ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda abanyeshuri batatu bakomeretse muri komine ntega amazu arenga ijana na mirongo inani yangiritse insinga z'amashanyarazi zaguye n'imirima myinshi yononekaye aho hose ni muri komini ya ntega na kirundo mu ntara ya kirundo kubera imvura nyinshi ivanze n'umuyaga yaraye iguye jean bosco ndarurinze araduha inkuru
abo ni abafundi bariko bagerageza gusanura ibiro vy'umuyobozi w'ishure shingiro rya nyakibingo muri komine ntega imwe mu nyubakwa zaraye zigurutse mu mvura y'igihuhusi yaguye ku mugoroba w'uwa gatanu pascal karorero umuyobozi w'iryo shuri aratubwira ibyahatikiriye mwabonye ikirasi ino bloke ya ruguru yose yarasambutse yose iraguruka ino bloke yindi ikikurikira yariko amabati amajana abiri na mirongo umunani hanyuma hacaba n'igikoni twatekeramo uburiro bwa mbe bw'abana nabwo ni bwaragurutse muri icyo gihuhusi hariho abana batatu bakomeretse cyane rwose twasaba yuko amashyirahamwe cawe n'abandi bantu babijejwe cawe n'abandi bafite umutima wo gufasha yuko boraba igice cyose ntikize kirangire batize kuko ni ibintu byo kwiyaranja umuntu azogera kuko baje imvura igakuba ba- bazoca bataha ni ukuvuga ngo tububwirana natwe na- na- n'ababishoboye amaba- akadufasha amabati n'uburyo bwa sharpante nkeka n'isima yoba yarabuze kugira ngo dusakare ayo mashuri imbere yo gushika kuri iryo shure twabanje guca ku mutumba wa gikuyo muri komine kirundo agahinda n'umwikomo nivyo vyagaragara ku barimyi icyo twabonye imvura y'igisega rwose kabisa uno rubara ruragwamo umugushi cyane ruratikiza uyu mutumba wose kugenda gushika muri nyakibingo n'amazu menshi yame- menshi yaragutse cyane rwose ubu turi mu cyunamo nta muntu azosa kuronka ikintu ajya ibiharage ibitoke imyumbati byose byose byarabitikiye dusaba ko mu- turonderesha im- imfashanyo kugira ngo turabe ko twaba turonka ikintu twaba turajya muri ino minsi Yo, yemwe ibi imyumbati nagiye kuraba ubuharage bwaranyukaguritse bwose ibitoke imyumbati nta n'ikintu na kimwe twirengeje ahubwo ibibondo bigiye kutugwa mu maso gusa nta kintu twiyumvira abarimyi bo muri zone ya rushubije ku ntega naho nyene kwari nk'uko yabanje kukuba agakeye gakiza amengo tubona mbere n'ibisanzwe ariko yadutereye ngaha haca haza indirima nyinshi aha mu mwonga byose byari biyangaye abateye umuceri bose nta n'umwe azogerayo igiye gukurikira n'inzara igiye kutu- ku- kutwoma urumva nta naho tuzojya gupagasa inzara izotwica dupfe nyene duhere je maze imyaka mirongo ine n'itandatu navuka karangwa mu mwaka wa mirongo indwi sinari bwayibone bwabaye bwo bwa mbere ikintu bita igitoke ikintu bita umuceri basha muri zone rujubije ntukivugwa twebwe ikintu twipfuza twipfuza imfashanyo yihuta handi hoho leta itatugarukiyeko ni uguhona nk'abana b'inyoni umukuru wa zone rushubije iri muri komine ntega rwasa emanuwele twamusanze aho abanyagihugu bariko begeranya ibisigarira vy'ibisakazo vy'ishure rya nyakibingo avuga ko ivyononekaye aho arongoye atari bike iri shuri shingiro ryo ryamereye mu bya- mu byononekaye hakabaho isengero rya katolika hakabaho isengero riri ku mutumba wa muyenza bavuga ko ari iry'ubugingo bushasha naryo nyine urusengero rwaryo rwarabomotse hanyuma mu mazu tumaze kumenya yo yarononekaye ni amazu arenga mirongo itatu n'atatu muri ayo hakaba harimo ayabomotse rwose n'impome zigatembagara n'ayandi yagurutse ku bisakazwa ikiraro eh, kiri ku mutumba wa nkorwe ahantu hava ibikoresho byo kubaka by'imisenyi n'amabuye naco nyene carabomotse haronekaye imirima myinshi y'ibitoke henshi n'imirima y- y'ibiharage nk'ukuri ikaba yarayitembanye aho twashika muri komine ntega ntitwashoboye kuronka imbonankubone musitanteri wa komine ariko kuri telefone yatubwiye ko mu biharuro vy'imfatakibanza baharura amazu arenga mirongo umunani yabomotse ishure imwe n'amasengero abiri yagurutse hamwe n'inkingi icumi zitwara amatsinga y'umuyagankuba wagiriyemwo muri iyo mvura y'isegenya yahitanye n'imirima itari mike na cane cane y'ibitoke ibiharage imyumbati imiceri n'ibindi musitanteri avuga ko amazone ya ntega na rushubije ariyo yakozweko cyane musitanteri wa komine kirundo nawe nyene atari hafi yabwiye ijwi rya amerika kuri telefone ko imiryango ibihumbi bitanu n'amajana atandatu na mirongo itatu n'itatu ariyo yakozweko n'iyo mvura y'isegenya inzu ijana zitandatu zirononekara imirima iratikira abanyagihugu bo mu mazone ya gikuyo na kirundo rirare basigara mu kangaratete abarongoye mu makomine abiri basaba abagira neza kugarukira kubo barongoye musitanteri wa ntega wewe agasaba abahinga mu vy'umuyaga nkuba kubanguka kubasanurira umuhora w'amatara uja ku ntega mu kirundo jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
ikipe y'umupira w'amaguru atletico olympique y'ubujumbura imaze gutsindirwa iwayo na munana yo muri gabon ibitego bibiri ku busa ni mu rwego rw'imikino y'igikombe cy'afurika cy'amakipe bita coupe de la confederation mu gifaransa iri ni ijwi ry'amerika
kaze mwumvirize igikino intamenwa mutegurirwa na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru cy'ishyirahamwe search for common ground mu burundi
fofa Sawa.
tugende none Nayo.
yamagaza bavuze ngo itumbereye hehe
ni hajya imbere Eh, ushaka telefone atari pirate singaha kugira ngo tubanda Okay.
ntugafufumva nogura pirate mfise amahera shaka orijinale urumva igitabo orijinale basha nayo iyo mangazini Mm, wibitsemo n'ubwenge burahita nukuri uribaza uti ntori yihe ndekiyihe zose wozirabamwo Yee.
ariko papara Eh, nawe uri umupenyi umupeza.
uca uja kwiraba mu We.
itelefone Eh, none.
ibibaye miriwari nawe uraza kuraba ukeneye ko Ewe.
ntabibona hari abazungu bazi ubwenge wa mukobwa we Eh, Ha, waruzi ni hatari basi Eh, ubise amahera yawe mm.
uridoraguza nanje ubu kizira ko nzosubira kubura Eh.
fone igezweho ko mama na papa atavyo bazi Eh.
tuza ndabahenda ubuti badutumye bluetooth hanyuma facebook Eh.
viber basha kutigana ibyiza basi
baraba Eh.
neza wa mukobwa bibaza bava baguhinyura ntibazopfa bahinyuye na kimwe uzobigenza mbe basha gute?
nzomenya kuyikoresha uzovyiga uranyigisha shafofa nawe kuzi moto n'ibindi ngero urabizi moto n'ibisanzwe Mm.
bonyaga ivyo mbona Eh.
telefone zoza uribaza aho ufise wundi ukabura
wowe wamenyera ibyo ufyondagura gusa Eh.
sinzi ngene iyo gwa utarayica
ahubwo rero dore Eh, aje sindavyumva hasi gute urazi ko haraho umura nibagira ngomba gutelefona agasanga nahizemwo ibiguvu nk'uwigize igitesi Hey.
turabe none ikirira cakomeye Ego, irakomeye.
ibitabo ntibafyonda baranyereza udutoke uti kiga dore tibanyereza gute uko nyene utari bwayiguru bizi gute urahinyutsesha Hmm.
eh ivyo si bisanzwe ati bisanzwe nzi ko murankoresha urwawe urahinyutsesha noneho n'udafise inka arabona aho zituruka ni navyibagiye ko umwanya wose tumara n'uri kuravyorogota none ewe fufu nawe uzonkemesha bavuga nzogukemesha gutiripota si ukuvyorogota ntajo kazima wumvise ico navuze mugabo fofa twagiriye ntidushika iyo menya twari Kugira gufuma dushike.
tuzana ya moto yawe ngaha harya turashitse metero zingahe nizo zikunaniye Eh, none.
ngo bazivume ndagufata ukuboko twigiye ahubwo mpeka shafufa ndarusha
wishoje nk'uno guterera ku mabega akagira ngo ndasatse fofa Eh?
vyaseri iyo menya ko ari ino uba wampese Eh.
mugabo ubu turashitse nyimba ari kuri rya magaze ya bleu ni harya nyene Eh, dore sa naryohewe basi Eh, urazi ngene nari narababaye kubera ntaronka ingene tuvuga eh. tuzi
tuzi jewe fofa tuziryohera sindakubesha tuzifotora reka reka twandikiranira utumesaje Ivyiza gusa.
mana sinzi dore sa ntuzi rero amafoto ya whatsapp Eh, basha umenga bakuremye uko uri mukama dore sa tuzifotoza dufatanye Mm.
turyamye Yo.
basha tugiye kurya ikirori kwe avec whatsapp ubuzima kare, buroshe kare, si vure bintu, si udupostere bintu. Kare, kare, kare.
utuburage mesaje mana fofa ndabaye otop yego cane Eh, irabire rero kayatswe wabonye nibitabo gusa Oh, reka reka reka basha ako kanoti kawe uridoraguza pe kwidoraguza Ego.
gusa aha ndahateba narijya ndayirose babanje kugitonga wicara undindira hambanza kuraba imwe imwe
yo ive sibye mbonye turashitse ah.
nanjye nari bwatembe yo erega mama Sa.
harya hantu haragoye kurima Ah, urazi urwirigwa ruhari n'umugesera Hmm.
mwana Eh, nawe mu kurima wiyahagura je nakuraba nagomba mwana wanje ndabe ko iyi nzu yohera tuhahejeje Eh, ntuzi ko mu ndwi iza muzoca mutangura amashuri nagire mugende muhafashije
mama Sa.
naho totangura hatarahera tuhamarira tugafuma duseba nk'iminsi ibiri aho ntitwogenda tuhahejeje ipusi ubizi iyo irikuye ive ariko ndabasibya ku ishuri ngo mbwira mumfashe kurima oya ibyo sinovyubahuka noneho nka wewe utazi n'iyo bazogushira Hmm, oya nibyo mama nk'ubu usibye nohava nsanga abandi bansize nkazimira mbe ndaretse kuzimira n'ivyigwa vyonyene wosanga bagusize erega ivete mu mashuri yisumbuye si ugufina nk'uko muri matomato ntiwahora ubona jidi ingene yiga
asha mama je nukuri wowe urantangaza burya urabona ingene twiga wowe twebwe
uti utizere yaca impumyi burya ndabibona mbura ico Eh.
ndabafasha gusa mbega nyene yivi musaza we yagiye ko atahora yereye mama Sa.
bibegeye ko ejo yakubwiye ko azoja kundabira aho banshize niyo yagiye ego nyaku ewe usaza ni bubi nari namaze kuvyibagira kera mugabo ga mama Sa.
mbaye nkawe nukuri yatebye kuva mu gitondo ubu urabona aho amasaha iyo ageze mama naho amasaha ageze kure Eh.
mugabo gayibura nyene mungana urya ntugire ngo muri bake amashuri angahe mama reka ndakubwire erega Mm.
ntaraba mu mashure yose oya ntiyohava araba mu ishure nigamo gusa yoraba yose aho nejo yokwirirwa
ntumbaze jeho nagira araba yose mugabo inzara iramutsindayo mbe basha ko nduhutse ubu sinoja kumuraba ni ukuri adashika n'amata yakamye n'iri zuba
yo jidi urajega mwana ego mama kumwe mwari mwihebuye none natevye rwose nibwo twabonye iyo amasaha ageze ukigeze uza no gufungura ah hogira umuntu yiri ubusa rimwe aricaba namwe reka naze turakubabaye kuza no kurenga ko abantu bari benshi cane Eka kubesha. none uje ubibonye bamushize hehe ga jidi ubwo umwana wanje ntibamutaye inyuma y'ibihugu jidi tubwire jidi ntibashize hajya iwanyu ndagowe mama ni ukuri sinzoronka n'uwo tuzoza turatahana Mbega umwana wanje jidi ko utatubwira hemwe je ndabona nukuri ko mwahamutse ho muri ayivete nukuri uzokwiga hajya niga mama ibyo zatujana kushenda mumenyereze basha kumenya ho ni kashi mama Eh.
jidi ndahiriwe ntawe uzonkora ko jidi Nta n'umwe.
kandi uzoza uransigurira ibyo nkumva yo mana urakoze urakoze mukama Imana ishimwe.
abana banje Amena.
bose bize hafi yanje nukuri ndashimye jidi injiraho mu nzu mwana wanje Niko di, uraba mama.
utwo ufungura utubwiye agakuru keza
Bon, les élèves, qui peut me rappeler ce que nous avions vu hier Moi, monsieur, Ok, Francine, réponds.
euh, nous avons vu l'addition et la soustraction des nombres et décimaux.
Ah, ah, ça c'est très bien.
Yo, eh, bashino blague. Dori, reka shaka kutuderanja.
Écoute, qui fait le bruit Taisez-vous et suivez attentivement. Vous avez compris Pardon, monsieur, Oui, Francine je n'ai pas compris comment vous avez eu la dernière réponse.
Ok. Dorine, Présent.
euh, explique à Francine comment nous avons eu la dernière réponse.
Oui, euh, non, ce n'est pas moi.
Dorine, urasinziriye cyane. Francine, indira cyane ndaza kubigaruka ko hanyuma.
urabona agafari ngene umwege urigeranyije ukuntu maze bikanshisha Nous allons revenir à l'exercice Dori, noneho uca unyimye.
numéro 12.
Nije ntangengwa ku badi.
Bon, qui d'entre vous peut me rappeler comment est-ce que nous avons...
ntusukurishe umwanya fara mpa amahoro wumvise wabyumvise si Dori, nkene niworeka niworekana n'ayo matelefone Il s'agit des ukiga.
nombres décimaux comme Niwotemuka euh, le muzombaza.
disait...
urareka kuntahana iwanyu natemuka hanyuma nimba nimba ari ishure wandihira naryo nyene uzoca uhagarika
niba ndariko aravuga muri mwe noneho mwagore Dori, niwumvise ndakubarira nti umengo niwowe.
uwafataje turihurira Si wewe watanguye.
arega ibyo tangaza abariko baravuga na batatu bumva muri ibi turiko ndigisha
doyumvise Seko ni umugambi wawe.
icewe si wewe N'akazi- tugaruke- na- tugaruke aho twaho turakora.
n'akazi kawe arayigutwara ngira bakurumye wese gusa mbega undondera kuri iki gafana genda gafana ubabwire utabakundumye bose tugerine nk'iyi Bon, alors, ntuze kureba ndawe n'akazi kawe je vais faire la synthèse de tout ce que nous avons vu aujourd'hui.
wi wi ndi mu ishuri wasubira l'exercice hanyuma euh, numéro 1.
wabyumvise
Ça, c'est bien. Donc, Kumuko, reste dans cette position avec, avec tout ce que tu as dans les mains. Wumvise Nari ndabizi. Nta wundi.
ndagowe mesi Ce sont mbabarira toujours les nibagiwe kwishyira pronoms vifs muri qui font des viburere bruits.
mesi Mayibo?
mbabarira Hayo.
mbabarira mesi Utinda kubabarira?
yego mesi mbabarira ni ukuri nibagiwe kwishyira muri viburere sinabona kuburyo gadori ntaco wobo Eh? Wa muko. Ntugayana birarenze. Mama we. Murazi aho nabareje kundera. Eh? Je mumfata ngo niki? Eh? Hewe. Ubu nyene haguruka utaha iwanyu. Wumvise? Hoji. Sise kubona ga. Genda ubisaba ashaka kwiga. Ubona wo kwiga urondera iki gada. Koma n'ama WhatsApp niyo yagutwaye ubwenge. Pu. Gana mvira mu ishuri. Nyaruka sise kubona ga.
mbabarira mesi sinzosubira sinzosubira mesi mbabarira Ushima nakubabarira. Wumvise Gadoline?
mbabarira taha kuva ubu nyene uzosura muri kuri wanje uziranye n'umubyeyi mva mu maso. kirazira she bosco nta- ntawigira ibyo yishakiye urabona mbabarira nigeza Messi.
nk'imene nzo muce mbabarira hoci Messi.
va mu bandi
ewe yemwe ivete aranteturuye nk'ubu yagatangaga bamvuga ngo ntarajya gukora muraduhaba ngahaha uwo muntu yagututse garumina ninde ngo niwe wabaye uwa mbere yabuze umugabo yo ni wowe na nshuti yanjye Ewe, ni Shika, jewe.
shika.
Yego, amahoro cyane, amahoro.
ni ukuri nta wantutse Eh.
gusa ntareko ndibaza nti nk'ubu iyo ivete atamenya abantu baba bandembeze n'urukubo ngo ntabyo umupfakazi noneho shaha imana iraguteturuye iranteturuye mugabo niba abantu bakunda ibyo bavuga n'ahandi hose ntiwamwigisha none n'amahoro mugire emwe n'amahoro no icara mu bico ndakuze imana
nawe ntukunda nurarengeje ubu urafise ibyo uzi imana ko mbona hataragera n'uguhisha ntaco turaba turaraba buti umuntu itaronderwa afite aho da mbega ba bana bari hinone ko badakoma bariye pfa mu mirima ntibaraza wari ubakeneye Eh, eh, umvira none wabwira ngo hari ikindi kinzanye na cyane cyane ivete ni ukuri ntushobora kwibaza akanyamuneza nagize numvise ijya nko nziza reka reka twebwe umunsi wa mbere babitubwira ntitwaraye dusinziriye kubera akanyamuneza ntiyakumbwira yibaze rero ariko nari kumva umusengezana wanje yamenye nkaca ngo mumuhira ha nanjije kumukeza ndamurabire n'ingundi imwe y'igitoki yoyo urabona abafite bari ndasenge barasengeta Eh, ah.
bisa n'ababise mujeko muga nande murampaka Eh, hewe inkongoro y'umwana ihoza na nyina hewe noneho ndazi ko ivete ataciye bukwima oya ntaco ingumbirira ku mvyeyi kandi nadahambo nasa n'uwamenye kumenya gusa numenye wamenye nyene hewe Sawa.
jewe nukuri naho mva kure kandi ni mukene vyase ko nihangana urakoze mwana wa mama naje nari ndagukumbuye urazi ngene nje ndagukeneye umperereze ahantu aho naho nihagarumina je ndabona ko hari ikintu ushaka kumbarira erega hura umuryango yego kugira ngo muzima.
wewe ico ndaguhisha Mhm.
narakubitiye aho hiyo kugira ndabe ko atacu nokongera kuvyo umusaza wawe yasigiye aho sha nubona umugore w'umutima waraguze irindi tongo rero enda nkora aho uri intwari nukuri yego narabuze igipande c'itongo kwa bera hino Eh.
mugabo sindandikisha mw'ikomine kugira ngo impapuro zose zacu uguze vuba rero ni ukunyarutse ukaryandikisha kuko komini itahanditse barashobora kuhagutwara ahubwo uraca ubijyamo vuba n'ukuri
oya ntanakintu ndebe yambwiye ko bidakenewe ko ivyabona bisinya atanakintu Yo, manyi narumina iyo uguze itongo cyangwa iparisera udafise impapuro zose na cyane cyane izo mu ikomini ntacyo uba ufise ndakurahira umviriza arakubwira barashobora kubikuzuruma ntiwidede rero ngo ibyabona bisinye ngo ubuhejeje oya ni ukugenda ukarondera byose kandi byinshi babitanga mu ikomini urakoze ntuze burya nohavuye mbura vyose Mm.
ahajeho nari nararamye ngo narahejeje oya burya kubaza ni vyiza uko byirukamo n'ukuri mugabo hari ico ntumva ubu ndebereye yambeshiye iki
ntimutangwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufise icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri mirongo irindwi na rimwe amajana atatu na mirongo irindwi na kabiri amajana acenda na mirongo ine sitidiyo y'ijambiro abasezeye naho ubutaha ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda natwe turabashimiye cyane tubifuriza gukomeza kuryoherwa n'ibiganiro bya radiyo yanyu ijwi ry'amerika